kadhagaa jirtanas waashingtan diisii irraa ka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 21 irratti waashingtan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. fagoof dhiyoodhaa raadiyoo intarneetii saatalaayitii naayilsaatii feesbuukiidhaan kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kamisa ebla 30 bara 2020 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo ebla 23 bara 2012 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Paarlaamaan Itiyoophiyaa irraa akka yeroon filannoo biyyoolessaa yeroo biraatti dabarsamuu murtii boordiin filannoo biyyoolessaa Itiyoophiyaa dabarse raggaasisee jira. Kun matoota odoo har'a qabnu keessaa tokko. yeroon bulchiisaa kan mootummaan mataayitaa irra jiru xumura baatii fulbaanaatti eega dhumatee booda akkamitti itti fufee bulchuu danda'a ka jedhuuf falawwan deemsa seeraa adda addaa kaleessa mootummaan dhiyeesse ilaalchisee paartii badhaadhinaaf paartii mormituu koongireesa federaalaa oromoorraa hoogganoota gameeyyii lama dubbisnee jirra. eega weerarri koronaa gara Itiyoophiyaatti seenee jalqabee dargaggoonni kutaa biyyattii garaagaraa keessa jiran hojii tololtummaa adda addaatti akka bobba'anii hawaasa isaanii tajaajilaa jiran yeroo adda addaatti gabaasuun keenya ni yaadatama. Kanarrattis marii gabaabaa dargaggoota waliin deemsisne qabna. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiwusariin tamsaasarraa Birhaan Hayiluu tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo tigisti gammeetii oduu har'aatiif gara tujubeettan sin dabarsa.
attamooltan dhaggeeffatoota keenya kan oduu dubbisu antuu jubee horaati paarlaamaan itiyoophiyaa filannoo biyyoolessaa yeroo biraatti dabarsuuf kan boordiin filannoo murteesse har'a raggaasisee jira durateessuun boordii filannoo itiyoophiyaa adda birtukaan miidhegsaa weerarri vaayirasii koronaa qophee filannoof godhamu akkamiin akka danqe miseensota paarlaamaaf ibsaniiru paarlaamaanis murtii kana akka qoratuuf koree dhimmi ilaallatutti dabarsee jira. namoonni godinaalee oromiyaa adda addaa keessa jiraatan firoottan isaanii gaaffii tokko malee buufata poolisiitti hidhamanii jiraachuu kaleessa raadiyoo sagalee ameerikaatti dubbachuu isaanii ka gabaasne yoo ta'u kanuma laalchisuudhaan hayyuu duree adda bilisummaa oromoo obbo daawit ibsaatiin gaaffii walga'ii irratti dhiyaateef muummichi ministeeraa itiyoophiyaa abiy ahmed ennaa deebii kennan namni yakka hojjetetti gaafatamaa jedhan bal'inaan haala isaa hin beeku ka jedhan muummichi ministeeraa abiy shiftaa ta'uu dhiisuuf. waan mara meeshaa waraanaatiin utuun taane mariidhaan furmaanni argamuun akka irra jiraatu yaadachiisaniiru tsahaay daamxotu gabaase.
kaleessa marii dhimma filannoo biyyaalessaa bara 2012 hagayya xumura gaggeeffamuudhaaf ture sababa weerara vaayirasii koronaatiin haa dheeratu jedhame irratti paartiin biyya bulchu paartii badhaadhinaa fi paartilee morkattootaa akka biyyattiitti jiran akkamitti ta'u jechuudhaan marii gaggeessaa turan filannoowwan ta'uu laata jedhamanis gama mootummaatiin dhiyaatanii mariin irratti gaggeeffameera waltajjii marii kanarratti hayyuudureen adda bilisummaa oromoo obbo daawud ibsaa gaaffii gaafataniin labsii yeroo muddamaa sababa koovid 19 labsame da'eeffachuudhaan naannoo oromiyaa bakka garaagaraatti hidhaa fi dhiittaa mirga namoomaa jabaateeraa jechuun gaafataniiru mootummaan dhimma kanaafis xiyyeeffannoo kennuu qabaa jedhan gaaffii hayyuuduree kanarraa ka'eef muummeen ministeeraa itoophiyaa abiy ahmed akkas jechuun እናንተን በሚመለከት በተለየ መንገድ የሚፈጠር በደል ካለ ከዚህ ቀደም እንደምናደርገው መነጋገር መወያየትና ማስተካከያ ማድረግ ይቻላል። ግን እርስዎም እንዲገነዘቡ የሚያስፈልገው ሁለት ቦታ መጫወት አይቻልም።
ረኮን ስንላለቱ yoo jiraate akkuma kanaan dura goon waliin mari'annee furuu dandeenya. Garuu akka isin beektan kan barbaadamu bakka lama taphachuun hin danda'amu. Siyaasa karaa nagaa qabeessaa hordofnaa jechaa erga nu gidduutti argamtanii wanti hundumtuu karaa nagaan raawwachuu qaba. Miila tokkoon as ejjettanii kan biraatiin dirree biraa keessaa yookaan taphattan ta'e kun mootummaa ni rakkisa. Seera eeguu shiftaa ta'uu dhiisuu waan hundaa meeshaadhaan raawwachuu dhiisuun marii fi seeraan raawwachuun yoo dhufe gama keenyaan akkuma kanaan duraa qophii ta'uu fi gaaffii dhufu sirreessuuf ni yaadna. Yaada amma kaastan dhimma isaa addatti waanan beeku hin qabu garuu Gama mootummaatiin namni yakka raawwate miseensa paartii keessaniis haa ta'u kan keenyaan alas ta'e kan paartii siyaasa biraa yoo ta'e seeraan gaafatamuu qaba. Miseensa paartii ta'anii yakka yoo dalagan seeraan gaafatamuu irraa bilisa nama hin taasisu. Kara kanaan yoo ilaalame.
ከወንጀል ክስ ነፃ የሚያደርግ አይደለም የሚያደርገው ወንጀል አለመስራት ብቻ ነው ነፃ የሚያደርገው በዚህ መንገድ ቢታይ paartileen morkattootaa hidhaaf dararamni hammaachaa jiraachuu ibsu mootummaan ammoo olaantummaan seeraa kabachiisaa jiraa jedha gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahaay daamxoo finfinneerra naannoo uummattoota kibbaa keessatti roobii endoon roobee lolaa mudateen lammiiwwan kuma ja'a ol ta'an gargaarsa yeroo atattamaa eeggachuuf kan dirqaman ta'u koomishinni qindeessa sodaa balaa kan naannoo sanaa beeksisee jira ittaanaa koomishinarri bulchiinsa qindeessa sodaa balaa naannoo sanaa obbo abarraa wiilaa balaa uumamaa kanaaf sababaan hanqina akkaataa qabeenyi uumamaa itti qabamee jiru ta'uu ibsanii imaammati fayyadama lafaa jiraachuu dhabuunis rakkoo jiru hammeessee jedhan jechuudhaan yoonaataan zabdiyuus hawaasaarraa gabaaseera. durataan paartii koongireesii biyyoolessaa sudaan ahmed haaruun mana hidhaa keessa utuu jiranii koovid 19 qabamuu isaanii maatiin isaanii kanneen wal'aansa wayyaawaa akka argataniif mana ofiitti deebi'anii akka eegaman gaafatan ibsaniiru aangawoonni sudaan michuu pirezidantii duraanii kan omar albashir ka turan haala haruun irra jiran hin mirkaneessine. ilma haruun keessaa tokko ka ta'an hoosaan ahmed haruun raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti kibxata darbe vaayirasiin koronaa abbaa isaanii keessatti kan argame yoo ta'u gara hospitaala poolisii kaartuum gama bahaatti geessaman jedhan abbaan koo dhukkuba sukkaaraa qabu dhiyeenyas jilbi isaanii dhukkubsatee wal'aansi baqaqsanii hodhuu taasifameeraaf haalli fayyummaa isaanii gaarii miti jedhan hosaam ahmed haruun akka jedhutti miseensonni maatii isaanii aangawoota yeroo ca'umsaaf xalayaa barreessaniin abbaan isaaniif namoonni kanneen biroon innaa weerara kanaa hiikamanii wal'aansa fayyaaf mana akka tursiifaman gaafatanis hanga yoonaa deebii hin argannee jedhan. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti lammiiwwan ameerikaa waa'ee vaayirasii koronaa odeeffannoo amanamaa kan irraa argatan hiriyootaaf maatii isaanii waliin waan walin argineef odeeffannoo gahaa eessaa akka argatan ilaalchisuun addaan qoodamanii jiru dhibbarraa harki 23 odeeffannoo waayit haawus irraa argatan kan amanan ta'u qorannaan waaltaa ajaans firaans pirees kan dhimmootii quunnamtii uummataa beeksisee jira. magaalaan yuunaayitid isteets los aanjeles namni mallattoon vaayirasii koronaa irratti argames dhiises qorannaan tolaa kan geggeeffamuuf ta'u beeksisee jira chaayinaan faallaa pirezidaanti doonaald tiraamp jedhanii filannoo pirezidaantummaa yuunaayitid isteets kan waggaa kanaa jidduu seenuuf fedhii akka hin qabaatin beeksifte tiraamp kaleessa rooyitersiif akka ibsanitti chaayinaan mormituu koo joo baayidaniif looguudhaan dorgommii kana akka injifatamuuf waan dandeesse marani gootii jedhan dubbiimaan ministirii haajaalaa chaayinaa geng shuwaang akka ibsanitti akkuma yeroo hedduu irra deddeebisnee ibsaa turre filannoon yuunaayitid isteets dhimma ofii isaaniiti chaayinaan gidduu seenuuf fedhii hin qabdu jedhan uummata ameerikaas siyaasa filannootti chaayinaa hin harkisu jennee abdanna jedhaniiru yaadi uummataa hedduun akka agarsiisutti dorgommii waayit haawusiif godhamuun baayidan tiraampiin sagalee deggersaa 48 42 dursaa jiran. gareen hospitaala biriteen keessaa tokko meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru kan gatiinsaa gadaanaadhaan argamu jedhaniif dhukkubsattoota vaayirasiin koronaa qabe gargaaruuf sirriitti hojjetu ka qopheesse ta'uu beeksisee jira kunis biyyootii guddataa jiran kanneen caasaan eegumsa fayyaa isaanii dadhabaa ta'e hedduudhaaf battala dhaqqabuu malaa jedhee jira innaa weerarri koovid 19 addunyaa dhuunfate kanatti meeshaan hafuura baafachuuf gargaaru kan vantileetar jedhamu akkaan barbaadamaa jira. doktoroniif injineroonni kooleejii impeeriyaal jedhamu kan london meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru kan addunyaa kamiinuu keessatti salphaatti hojjetamuu danda'u uuman jechuudhaan hoogganaan pirojektii sanaa dr joosef sheerwood dubbataniiru gabaan addunyaa har'aa kan paarisii firaankfurt xiqqoo innaa bu'aa argatan kan london garuu gadi bu'uunsaa ibsamee jira vaayirasii koronaaf dawaan yaaliif ba'e kan dhukkubsattoonni dhibee koronaa irratti argame hatattamaan akka fooyya'an gargaaru kan ramadee siviir jedhamu beeksifamuun ennaa dhagahamu gabaan ameerikaa kaleessa ol ka'ee jira bayii argames daayirektarichi waaltaa dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii to'atu dooktar aantonii faawuchii galateeffatanii baay'ee abdachiisaadha jedhan oduun gaariin itti dabalaa gama biriteenii dhagahames qorattoonni yuunivarsiitii oksford talaalliin vaayirasii koronaa kan yeroo ammaa namoota irratti yaalame jalqaba baatii fulbaanaarra uummataaf ni dhiyaata jedhee jira oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
kan dhaggeeffachaa jirtan as waashingtan diisii irraa kan dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. rakkoo biyya Itoophiyaa furuudhaaf deemsa seeraa qofa osoo hin taane mariin biyyoolessaa fi falli siyaasaa barbaachisaadha jedhu durataan koongireesii federaalaa Oromoo Proofeesar Marraa Guddinaa Ate alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa adde Adaanech Abeebee immoo gama isaaniitiin mariin barbaachisaa ta'us olaantummaa seeraa kabajuun dirqama jedhanii jiru. Sababaa weerara koronaatiif jecha yeroo filannoo dabarsuu fi dhimmoota sanatti hidhata qaban kabiroo irratti furmaata kaa'aman ilaalchisee Muktaar Jamaal lameen waliin marii gaggeessee jira. Kunooti.
Ulfaadhaa galatoomaa keessumoonni keenya lameenuu adde Adaanach Abeebee haadha alangaa federaalaa kan waliigalaa akkasumatti immoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa durataa koongirasii federaalistii Oromoo isin lameenuu waan nuuf affeeramtaniif maqaa dhageeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan isin galateeffanna. Marii guyyaa kaleessaa dhaabbileen siyaasaa garaagaraa illee muummicha ministeeraa wajjin taasisan kan yeroo filannoo dabarsuudhaaf wantoota barbaachisan irratti qabxiilee afurtu taa'eetiin ture inni kunis tokkoffaan mana maree bakka bu'ootaa bittinsuu lammaffaan ammoo yeroo muddamaa labsuudhaan yeroo atattamaatiin akka biyyi bultu taasisuu sadaffaan fooyya'insa seeraa taasisuudhaa fi afraffaan ammoo hiikaa seeraa gama mana maree federeeshiniitiin taasisuu ture qabxiilee afran mariidhaaf dhiyaate kanarratti hirmaattanii jirtu piroofeesar Marara maal jettu asirratti.
Atichi inni kan ka'aa jiru dubbii seeraati dubbii heeraati dubbii siyaasaa miti rakkoon keenya immoo yoo barbaanne gara waggaa shantamaattis gaboochi geessine waliigalteedhaan marfanuu keessaa tokko filachuu hin dandeenye siyaasa biyya kanaa maal goona yeroo gadhee kana keessa akkamitti darbuu dandeenya waliigaltee maaliitiin darbuu dandeenya isa jedhu gubbaatti hiikoo lafa hin kaa'u attichi jechuu kooti dubbiin ka'aa ture dubbii heeraaf seeraa akkamitti deemnaadhaa. Hiikoon immoo biyya kanaa waliigaltee biyyaa barbaachisa. Siyaasni biyya kanaa waliigalteedhaan gara fuulduraatti deemaa gara tokkotti yoo ceesifne malee ceemsa kana gubbaatti rakkoo guddaan gabaa ceemsi kun waliigaltee biyyaa barbaachisa.
Tole isinitti deebi'a. Adde Adaanach maal jettu isini?
Ulfaadha. Kan Piroofeesar Kaasan irraa yoon ka'e akka ogummaattis akka gorsaa seeraa mootummaattis qabanneetoo kan dhiyaanne waayaa ajandaa siyaasaa osoo hin taane filannoo adeemsa seeraa keessatti dhaabbanneetoo waa'ee dheeressuus gabaabsuus kanaasuuf malee seera fi seera faallessinee isa bakkeetti ganne furmaanni furmaata siyaasaati jenneetoo waan haasofnumitti. Ogeessonni biyya kanaa kan paartii kanas deeggaran kan hin deeggarres kan bakkee keessatti ogummaa adda addaa qaban biyyoota alaa keessaa hirmaachisne. akkaataa seera biyyattii fi muuxannoo addunyaatiin maaltu ta'uutu mala jennetu kan laalle filannoo karaa seeraatiin adeemsisa marii siyaasaa immoo ajandaa of danda'e gochaatiin addaan baasnee waan lamaan kana raawwachuu hin danda'amu waan ta'eef ajandaan isaa tokkumaaf tokko jennee waan ilaalluu miti.
Mee Piroofeesar Mararatti immoo haa deebi'u. Qabxiin amma reefu isin kaastanii Keessaahuu waliigaltee fi mariin biyyaalessaa barbaachisaadha. Garuu immoo ammatti yeroon kun yeroo daangaan aangoo mootummaa hanga ammaa aangoorra jiru dhumuudhaa deema. Yeroon filannoodhaan beekamtiin kennameefiiti mootummaan tokko immoo aangoorra turuudhaa kan deemu. Qabxii afur mootummaan ammatti dhiheesse kanniin keessa kamtu immoo ta'uudha mala yookaan immoo sababa kun kun immoo ta'uudhaa hin malu jettan maal nuu kaastu Piroofeesar?
Yoon adde Adaanachi wajjin gargar baanu iddoo ijoon seeraa fi seeraa fi siyaasa gargar yoo ilaallan wayyaa. Warra mootummaa irra jiru warra aangoorra jiru inni wayyuu danda'a. Garuu nuti kan jennu jirru amma siyaasni galetti akka dhaabbiloota keenyaatti madachaa ture madachaa jirrus immoo waliigaltee barbaachisa. Filannaa akkamitti deema akkamitti deemsifna boordi filannoo kun maal maal gochuutu na jira. Karaa achitti maajik foormulaan hin jiru. Muuxannoon addunyaas yeroo baay'ee wanta akkasii ennaa ka'u akkamitti biyya kana geggeessina jedhanis waliigaltee biyyaatti deemu. Horakkatanis aangoodha walii da'anii akkamitti biyya kana bulchinaattis hin deemama. Filannoo gara fuulduraatti haaca'u isaaf nutis haaca'u fudhanneerra. Amma nuti kan nu rakkisi garuu akka jirutti mootummaan kuni seera biyya kanaas seera biyya kanaas hunda isaa bulchiinsa biyya kanaas siyaasa biyya kanaas ofumaan geggeessannaa jedhu dubbii baay'eetu ka'a. Achitti waliigaltee dhabna.
Tole. Mee immoo gama addee Adaanachitti haa deebi'u. Qabxii afran keessaa tokko kan dhiyaate hiikaa seeraa dhiheessuu kan jedhuun wal qabate inni kun akkamitti ilaalame hiikaan seeraa kan dhiyaatu yoo mootummaan biyya bulchuu barbaade yookaan ammoo aangoo gallakkisuudhaaf barbaade malee adeemsa akkanaa kanaaf hiikaa seeraatti wanti dhiyaatu hin jiru kanneen jedhan jiru gama qabiyyee seeraatiin akkamitti ilaallama adde Adaanech inni kun.
Inni kun ija siyaasaatiin waliin mari'atanii dubbii walii galanii hojiirra oolchuun ija seeraatiinis amma wanti sirreessaa dhufne hin jiru kan jedhu hin qabu wanti sirreessaa dhufne waan hedduu biyyattiidhaaf bu'aa buusee walis danda'a akkaataa saniin furmaata siyaasaa kaa'aa deemudha dhimmootaaf san irratti. Kan gaaffii keessatti hin deebi'a. Hiikkaan seeraa kun egaa akka muuxannoo addunyaatti akka qaboo yaa'ii yeroo heerri keenya waa'ee hiikkaa keewwata kan yeroo kaa'u warri wixinee heera kanaa yeroo san bara sanitti wixinee qaboo yaa'ii qabatanitti yeroo laallu waa sadiif hiikama seera. Tokkoffaa yoo keewwanni tokko iftoomina dhabe kan lammataa keewwatni heera keessa jiran hoo walitti bu'anii yaadni isaanii bakka ta'etti kan wal faallisu ta'e sadaffaa hoo heera keessatti qaawwi jiraate. Amma heera keenya hoo laalle keewwata shantamii saddeet irratti barri hojii mootummaa aangoon waggaa shan qofaadha. Achuma jalatti keewwata xiqqaa sadii waggaa dubbisnu manni maree bakka bu'oota uummataa odoon bittinnaa yookaan immoo bara filannoo isaa odoo fixiniin dura ji'a tokko dura filannoon gaggeeffamuu qaba. Aangoo isaa qaama filatametti dabarsuu qabaadha. waliigalteedhaan maaliidhaan akkas godhamee aangoo kan walii dabarsamuu miti akkaataa filannoon karaa waliigaltee sirrii ta'een itti gaggeeffamuudha kan mari'atamuu danda'a. Akkamitti filannoon adeemsifamee aangoon kun haa darbu kan jedhu hiikkaa heeratiin fara fiduun hin danda'ama jechuudha. Muuxannoon biyya alaas kan nutti agarsiisa. Kan biyyoota hedduu ilaallee jirra.
Profeesar maal jettu isin asirratti?
Rakkoon ammas aadde Adaanachii fana gidduu jiru. Ishiin rakkoo heerri kuni waggaa shaniin achitti as butuu maal gochuun maal nu rakkisaadha. Ani immoo rakkoon biyya kanaa waggaa shantamaa ol deemaa ture. Dubbii heeraa miti Alasillaaseenis heera qabanii dargiinis booda heera fidatee ture. Mallas Zeenaawwiinis waggaa digdamii torbaa heera dhusuma ammaa adda addaanachuu jechuun biyya biyya balleessaa ture ajjeesaa ture hidhaa ture rakkisaa ture dubbiin heerri otoo jiru otoo hin taane heerummaan hojjechuun biyya kana keessa dhabamuudhaan deddeebinee siyaasa waliinidha siyaasa waliin walitti shakkinuu siyaasa tokko tokkoon itti hidhuu tokko tokko itti hidhuu achi keessa gallee rakkoo keessa gallee ammana kan gajjechaa jiru. Hiikoodhaafis turuufis balleessuudhaafis warra jira wajjin taa'amee dubbachuu barbaachisa. Kana walitti qabnee deemuu baanne akkuma ishiin jettee rakkoon hin jiru karaa ta'e karaa arfan keessaa tokko nu hiikama. Ani isa miti rakkoon koo. Warri federeeshin mikir beetii jedhamus yaa'u. Egaa warri Tigraay amma gara wanti iddoo deeman malee warri Tigraay bakka bari warri kaan idduma sana warruma jiranidha. Warruma mootummaan naannoo fi warri kaan achi kaanidha. Bakka bu'aa godhatanii kaanidha. Garatti hiikamu ani isaanii akka guddaatti ni ilaalla. Faggeessaa tokkuma filatamu. Walmeerechaa waan biyya kanaa tolu, waan boruu keenyaa tolu, waan ijoollee keenyaa tolu, waan biyya kana guddisu nagaa kennu, heera biyya kanaas akka ta'utti waan hiiku. Heerri siyaasa keessaa jaabahuu fi siyaasa keenya tolfannaa kanaa fi amma dandeessanii biyya kanas nus hunda keenya gargaaraa jiraanna.
Tole gidduutti Profeesar amma yaanni keessan yoo gabaabumatti hubadhe ta'e rakkoo kana furuudhaaf fala seeraa osoo hin ta'in fala siyaasaa yookaan mariitu barbaachisa jechuudha yaada gabaabaadhaan. Aadde Adaanach qabiyyee bu'uura seeraatiin illee akkasumatti ammoo siyaasaa fi nageenya tasgabbii biyya kanaa walitti fufsiisuuf illee maaltu fala jettan yaada amma Profeesar Mararaan dhiyeessan kana akkamitti ilaaltan akka mana abbaa langaatitti illee akka dhaaba badhaadhinaatti illee isin gaafadha.
Dhaggeeffattoota keenya mariin kun hin xumuramne sagantaa keenya boorii irratti itti deebina keessummoota keenya hirmaannaa isaaniif Muktaar Jamaal gabaasaasaaf galatoomaan jira. dhagaa jirtan as waashingtan dc irraa akka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti yeroo mara raadiyoodhaan meetirbaandii 2225 irratti akkasumas saatalaayitii naayilsaatii feesbuukii keenya irratti kallattiin tamsaasama aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. eega weerarri koronaa gara Itiyoophiyaa seene jedhamee jalqabee dargaggoonni kutaa biyyattii garaagaraa keessa jiran hojii tolooltummaa adda addaatti akka bobba'aniif hawaasa tajaajilaa jiran yeroo adda addaatti gabaasamaa ture. Gaheen dargaggootaa kun akkamitti ilaalama? Hojiin tolooltummaa dargaggootaa kunoo jijjiirama fide qabaa? Labsiiwwan gama mootummaatii koronaa laalchisee dabarfaman agama hojiitti hiikamaa jiru. Gaaffilee kanneeniif kabiroo irratti naakoor malkaa dargaggoota sadii waliin telefoonaan marii gabaabaa geggeessee jira kunooti.
Dargaggoo Jeenaal Yuunivarsiitii Wallaggaa damee faarmaasii irraa barsiisaadha. Dhimma koronaarraan wal qabate naannoo horoo guduu irratti tajaajila tola ooltummaa kan hojjete dargaggoo Jiniinus.
Jiniinus.
Shamarree badhaadhii shantamaa jedhamti jiraattuu magaalaa Finfinnee yommuu taatu haala dhibee koovid yookiin immoo koronaa kanaan wal qabatee aamboo keessatti namoota deeggarsa hin qabne humna hin qabnee fi qarshii ishee dhangalaasuudhaan gara namoota shantamaa akka ta'aniif kuma lama ol gara qarshii kuma dhibba tokko ol kan gumaachite badhaadhiin abdii biyya keenya akka taate tola ooltuu fi akkasumas immoo abdii lammii keenyaati.
Erga koovid kudha sagal gara Itoophiyaa seene yookaan gara biyya kanaa dhufee booda dargaggoonni biyya kanaa haala kamiin gahee isaanii bahatan badhaadha.
Ani dargaggoo keenya biyya kanarra jiran hunda galateeffachuun barbaada. Wanti kun erga dhufee jalqabee dargaggoonni keenya haamlee guddaadhaan gara tola ooltummaatti galanii warra isaanii gargaaraa jiru. Biyya isaaniif gargaaraa jiru. Mootummaas gargaaraa jiru. Baay'ee kan dinqisiifamuu fi baay'ee kan jajjabeeffamuu qabu. Ijoolleen akka hojii isaanii kan hojjechaa jiran. Kanaaf wanta guddaa namoota gumaachan keessaa dargaggoon iddoo guddaa fudhatu jedhee nan yaada.
Jiniinus.
Karaa lama laaluu dandeenya. Dargaggoonni hedduun isaanii rispoonsibiliitii yookiin immoo dirqama eenyuyyuu kaka'umsa mataa isaaniitiin hawaasa keessa deemuun humna isaanii, qabeenya isaanii, beekumsa isaanii osoo hin qusatiin hawaasa barsiisuu haa ta'u wanni hedduu keessatti kan hirmaachaa jiran keessumaa dargaggootadha. Karaa tokko tokko dargaggoonni maalna diddee godhanis akkuma jiran irra caalaan isaanii garuu hawaasa isaanii dhukkuba kanarraa baraaruudhaaf bakkee adda addaatti ni kaan magaalaa ni kaan baadiyyaa keessa bakka jiran hawaasa barsiisuudhaan maatiiriyaalii tokko tokko dhiyeessuudhaan akkasumas immoo dhaabbata tokko duukaa hojjechuudhaan hamma lubbuu isaaniif gatii laannetti illee hawaasa kanaaf hojii gurguddaa hojjetaniiru jedhee yaada.
Vaayirasii koronaa laalchisee hojii tola ooltummaa dargaggootaan biyya kanatti hojjetamaa jiru yommuu ilaallu hangam dargaggoota dargaggoota kanneen birootti maatii isaaniitti hawaasatti biyya isaaniitti ofuma isaaniitti isaan dhiyeesseera hangam beekumsa isaanii waan danda'an baasanii fayyadamuu akka danda'an gochuu danda'eera jettu badhaadha.
Dargaggoonni amma tola ooltummaa irratti hirmaataa jiran yookiin dhibeen koovid kun erga dhufee booda namoonni baay'ee mana isaanii warra isaanii ilaaluu danda'aniiru. Ollaa isaanii biyya isaanii yaadachuuf ilaaluuf danda'aniiru jedhee yaada. Akkamiin yoo jette namoonni baay'ee manallee gaafa teessu warri kee waan irra jiru beekuu dandeessa. Alaalachi garuu warra keessa ilaaluu dandeessu. Gaafa alaabaati immoo namoota subukkee jiran hin ilaaltaa warra kee hin gargaarta. Kanaafuu walitti dhufeenya dargaggoo fi maatii fi namoota biroo faana jiru baay'ee cimseera jedhee yaadaati.
Hawaasummaa keessatti dargaggootaaf dargaggoota hawaasuma walittillee tokkummaa fideera jedhee yaada. Karaa tokko sooshaal intaraakshini yookiin immoo tokkummaa hawaasummaa cimseera jedhee yaada. Hawaasa isaanii gidduutti acceptance yookiin immoo fudhatamummaa isaanii guddaa cimseera. Kun immoo keessumaa akka waa uumutti wantoonni laaluun jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf baadiyyaa tokko tokko keessa gaafa ilaallu gadi jedhanii uummati gaafa gabaa deemu, uummati bakka daldalaa gaafa deemu, karaa dhaabbatanii gaafa uummata kanaaf gadi jedhanii harka isaanii akka dhiqatan, maatiriyaal akka bishaan lagarraa bakka adda addaarraa fidanii hawaasa kana keessatti tokkummaa fideera jedhee yaada. Haaluma dhiqannaa yoo akka waa uumanii isaan taaseera. Keessumaa wantoota pilaastikii naannoo jiran irraa warreen akka qoocoo waan akka kanarraa akka hawaasni waliin dhumne yookiin immoo gaafa bishaan buusanillee bishaan sun namoonni akka kontaaktiin gooneef namoonni meetrii adda addaatiin akka waa uumanii ufuma isaa bishaan sun akka dhiqatan waa uumullee dargaggoota kana keessa kaa'eera jedhee yaada.
Hawaasa keessatti waan dargaggoonni kun hidhamaniif waan ogeessonni fayyaa dhaamaniif hangam hojiitti hiikamee jira. Mootummaan immoo ofuma isaatiin labsii yeroo muddamaatiin namni afur fi isaa ol bakka tokkotti walitti qabamuu akka hin danda'amne ni himama. Taajabbii keessan irraa maal hubattan?
Hagam hojiitti hiikameera gaafa jennu uummata hagamtuu walirraa fagaatee deemaa uummata hagamtu harka isaa dhiqachaa jira. Uummata hagamtu immoo wal dubbisaa jira. Dur namni aadaa keenya keessatti ammoo harka wal tuqee akkasumas immoo wal hammatee dubbisa. Attituudiin kun cabeera. Kun immoo gahee guddaa kan taphatee barumsa dargaggootaa fi hojiilee miidiyaa tokko tokkodha. Kanaaf hojii hojjetameen uummatni hedduun itti jijjiiramaniiru. Dirqama fudhatanii kan hojjetan dhaabbatoota fayyaa, dhaabbatoota miti mootummaa adda addaa akkasumas immoo dhaabbata barnootaa keessumaa barnoota sadarkaa olaanaa hawaasa kana keessa deemuudhaan humna isaanii yeroo isaanii osoo kutatiin bifa haala kanaatiin gaafa barsiisaa turan hojii gurguddaa hojjetameera. Garuu gaafa keessa teessee ilaalu gama mootummaatiin danqaraawwan tokko tokko akka jiran hubanneerra. Maaliif haala lafti amma state of emergency kana duukaa namni afur caalaa bakka tokko akka hin dhaabbanne gaafa jedhamu haalonni tokko tokko ni jiru. Naannoo tokko tokkotti dargaggootumti kun iyyuu fedha isaaniitiin gaafa uummata barsiisuu deeman bakka itti hidhaman fa'aa jiru gara dubbiin koovidii gara dubbii siyaasaatti geeddaramee namooti hidhamanii namooti reebaman illee argina. Kuni dargaggoonni kun galateeffamuurraa dargaggoonni kun akka duubatti kufaniif sababa ta'a jedheen yaada.
Badhaadhi.
Karaa mootummaatiin wanti amma imerjensiin erga waan jedhamee booda tarkaanfii fudhatamaa waan hin jiru natti hin fakkaanne speeshaalii gara baadiyyaa fi magaalota Oromiyaa keessa namoota afur bakka tokko yoo ta'an kudhanis yoo ta'an karaa mootummaatiin tarkaanfiin fudhatamaa hin jiru jedhee yaadaan. Karaa dargaggootaan garuu karaa uummataan wanti uummanni gochuu danda'uu fi wanti dargaggoon gochuu danda'u hunda godhaniiru.
Wantoonni sirreeffamuu qaban gara fuulduraatti waan irraa irrachuu yookaan itti dabalamuu qabanis yoo jiraatan aangoo lamnaa badhaadhii irraa jalqabu.
Karaa mootummaatiin illee dargaggoo kanaaf hojii uumanii fi amantaadhaan hojjechuu danda'u. Dargaggoon biyya kanarra jiran isaan hojii hojjetan malee hiyyummaarraa ba'uun waan hin danda'amneef dargaggoota kana walitti qabuudhaan wanta hojjechuu danda'an hojii uumanii fi ofis fayyadanii biyyi keenya akka fayyaduu danda'an mootummaan gahee guddaa fudhachuu qaba jedheen yaadaan.
Jiinenus.
Biyya keenya keessa haalonni jiran haalonni siyaasaa haalonni hawaasummaa diinagdee rakkina tataa wal jira. Kanaaf yeroo hundumaa yoo koovidiin badeeyyuu hojiin dhimma koovidiif hojjetamu itti fufuu qaba. Keessumaa hojii kana itti fufsiisuudhaaf immoo miti mootummaan hawaasi dargaggoonni mataan isaanii akkasumas immoo mootummaan keessatti hirmaachuu qaba. Dargaggoota kana yeroo rakkina keessatti waamnee hojii gurguddaa hojjechiifnee boru bara koronaan darbu kana keessa dargaggoota kana gatuu hin qabnu.
Shamarree badhaadhi shantamaa fi dargaggoo jiinnenus faqaaduu marii gabaabaa kanarratti waan hirmaattaniif hedduu galatoomaa.
Ulfaata.
kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya qophii itti aanutti ce'uu keenya dura wallee shukrii jamaal kan siif hafeera. shukrii jamaal walleessaa guddaa galatoomsaa dhaggeeffatoota keenya gara qophii itti ceena.
Sina chakoji salo, o madam si bilake, namul da ke sasi